iri Nezmi Demelik. ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikro muri kumwe nanje fide niyo ngapo ntibyumvikana ingene abarundi bagiye mu rwanda ku gushaka kwabo kuja gukorayo guca akazi kubakana n'abanyarwanda kuko abanyarwanda bagize n'abarundi birukanwa bunyamaswa ukamenya hagisere ntibibona uwo ni umunyamabanga mukuru wa leta y'uburundi akaba n'umuvugizi wayo filipo nzobona riba avuga ku barundi baheruka kwirukanwa n'abahunguka bavuye mu gihugu cy'u rwanda turavuga no ku nkoho zo mu bwoko butandukanye ibisasu ntezwantoke hamwe n'amasasi ivyafashwe n'igipolisi c'uburundi mu kiringo c'amezi atatu arangiye ku rugendo rw'akazi perezida w'ubushinwa shi jinping yimirije kugira mu rwanda hamwe n'amatora yimirije kuba muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mubwira mushyikirizwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi utubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya Waramutse Fidel Terera muri Leta Zunwe za Amerika. Ibiganiro hagati ya Leta Zunwe za Amerika hamwe n'Uburusiya bigamije gutegura uyundi mubonano hagati y'abategetsi b'ivyo bihugu bibiri biza byaratanguye kandi birabandanya. Ivyo vyatangajwe ryo kuwa kane na sekreteri mu biro vya perezida ajejwe gutangaza amakuru Sarah Huckabee Sanders. Sanders yashikirije ko Perezida Donald Trump yasabye umuhanuzi mu biro vyiwe mu vy'umutekano mu gihugu John Bolton gutumira Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin i Washington nyuma y'ukwezi kw'icenda. Iri tangazo ry'uwo wundi mubonano ryashikirijwe inyuma y'imisi itatu abo bategetsi babonanye i Helsinki muri Finland. Umubonano w'i Helsinki waranebaguwe n'abanyepolitike ku mpande zose hano i Washington. Inyuma y'aho Perezida Trump ahakaniye ko Uburusiya butahungabanije amatora yo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu leta z'ubumwe za amerika zarafashe ingingo kuri uyu wa kane yo kongereza ikiringo cyo gukingira abanyesomaliya bagera ku majana atanu barondeye ubuhungiro hano muri leta z'ubumwe za amerika benshi muri bo bari muri leta ya minnesota irimwo igitigiri kinini cy'abanyamerika bakomoka muri somaliya mu gihugu abasenateri b'abanyamerika bagera kuri mirongo ibiri na babiri bararungikiye ikete umushikiranganji ajejwe umutekano w'igihugu christian nilsen bamusaba kongereza ikiringo cyo gukingira abanyesomaliya bagera ku majana atanu kugira ntibirukanywe mu gihugu bahungiye muri amerika kubera intambara n'ubwicanyi biri muri somaliya senateri tina smith wo muri leta ya minnesota ayoboye ako utwo twigoro yabwijwe rya amerika ko ibintu bicifashe nabi cyane mu gihugu cya somaliya bitekanijwe ko ikiringo cyo gukingira abo banyesomaliya kirangirana n'itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani inama zishinzwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu hamwe n'umuryango umwe bwa afurika ejo kuwa kane zarasabye ko hoba ibisikanya k'ubutegetsi mu mahoro n'inyuma y'amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo atekanijwe muri uyu mwaka ibyo byashyikirijwe inyuma y'inama yahuje ku cyicaro cya onu i new york inama ya onu igejwe umutekano hamwe n'igisata cy'umuryango umwe bwa afurika kigejwe amahoro n'umutekano mu masaha y'imbere y'iyo nama perezida joseph kabila muri kongo yarashikirije ijambo abanyagihugu biwe yemeza ko azokubahiriza ibwirizwa shingiro ariko ntiyavuze nimba atazosubira kwitoza ivyo bisaba bisata oni ivyo, ivyo bisata vya oni murambabarira hamwe n'umwe bwa afurika vyashikirije ko vyiteguriye gufatira ingingo umunyekongo wese azoburizamwo integuro y'amatora muri ico gihugu kiri muri afurika igihugu cya etiyopiya cyaragenyeye ambasaderi azogiserukira muri eritrea ni ku nshuro ya mbere mu myaka mirongo ibiri ata migenderanire hagati y'ivyo bihugu ibyo byashyikirijwe n'ikinyamakuru cya leta ejo ku munsi wa kane iryo tangazo rikurikiye ibikorwa vya kidiplomasiya bimaze iminsi hagati y'ivyo bihugu bibiri harimo ingendo hagati y'abarongozi bavyo hamwe n'indege y'urudandazwa yongeye kuguruka hagati y'imirwa mikuru y'ivyo bihugu bibiri perezida wa eritrea isaya afuwerki yarongeye kugura nawe ambasade y'ico gihugu muri etiyopiya ku munsi wa mbere mu rugendo rw'iminsi itatu yarimwo i adisabeba perezida wa misiri abdel fatah al sisi ku munsi wa kane yamenyesheje ko agiye gufasha akarere mu gutorera umuti intambara yo muri sudani y'epfo kandi ashimira sudani ko yemeye kwakira ibyo biganiro hagati y'imirwi irwana sisi yashitse i Khartoum mu rugendo rw'iminsi ibiri yavuze ko ibiganiro by'amahoro bitumbere gushika ku mahoro n'umutekano mu gihugu kibanyi ca sudani y'epfo ahamaze kwicwa ibihumbi by'abantu abashika miliyoni barahunga ingo zabo kuva intambara itangura mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu imbere y'amasaha make y'iryo jambo rya sisi karitumu yatangaje ko habaye uguteba ku igabanganywa ry'ubutegetsi hagati ya perezida salva kiir hamwe na rieke mashar nayo igihugu ca Espanye cararengeje ubutaliyano mu kuba igihugu ca mbere abimukira bajabuka ibahari Mediterane bariko bagerageza kuja mu karere ka Buraya batera bajamwo ibiharuro vya nyuma vyerekana ko igitigiri c'abimukira bashika mu gihugu ca Espanye ciyongereye ku bice 166 kwijana umuntu abigereranije no mu mwaka uheze ku kugera hafi y'ibihumbi bitandatu n'amajana ane mu kwezi kwa gatandatu abimukira bavuye mu bihugu vya Maroc, Guinea na Mali nibo bagize igitigiri kinini c'abantu bashasha bashika muri Espagne ubutaliyano bwara bwariyamirije ibinebaguro ku ngingo zikomeye bwafashe ku vyerekeye ikibazo ca bimukira
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho inkoho mirongo itatu na zitandatu zo mu bwoko butandukanye ibisasu ntezwa ntoke ijana na mirongo ine na bitatu hamwe n'amasasu ibihumbi umunani amajana atanu na mirongo icenda n'imwe akoreshwa ku nkoho zitandukanye biri mu byafashwe n'igipolisi cy'uburundi mu kiringo c'amezi atatu arangiye ivyo biri mu cegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganji bw'umutekano mu burundi muri ico kiringo ibindi kuri iyi nkuru twumvirize evariste nzikobanyanga uwashikirije ico cegeranyo ni melkiade ruceke umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'umutekano no guhangana n'ibiza yashikirije ko muri rusangi umutekano wari wifashe neza ku butaka bw'uburundi mu kiringo c'amezi ataheze ariko naho avuga uko aremeza ko hari igitero c'iterabwoba cabaye mu ntara c'ibitoke gihitana abantu barenga mirongo ibiri muri ico kiringo umutekano wari wifashe neza hose mu gihugu muri rusange ariko rero igipolisi carahanganye n'ubugizi bwa nabi n'iterabwoba vyaranzwe ahanini n'igitero c'iterabwoba cabereye ku mutumba wa ruhagarika muri komine ya buganda mu ntara ya c'ibitoke aho mu gihe c'ijoro ababisha bitwaje inkoho n'imipanga birara mu mazu y'abantu bari mw'itiro bakica abarenga mirongo ibiri abandi benshi barakomereka imbere yo kwambuka umupaka berekeza mu gihugu ca kongo iyo bari baje bava ikindi ubu mutegetsi wo mu bushikiranganji bw'umutekano avuga n'ibigwanisho vyakuwe mu minwe y'abitunze batabifitiye uruhusha merkiade ruceke akavuga ko ivyo vyafashwe mu masako asuzuma agera ku bihumbi bine n'ijana na mirongo itatu na rimwe amasako asuzuma ibihumbi bine n'ijana na mirongo itatu n'imwe yarakozwe mu gihugu cose aho inkozi z'ibibi zitari nke zafashwe hamwe n'imigwanisho bigizwe n'inkoho mirongo ibiri n'umunani zo mu bwoko bwa kashinikov inkoho imwe yo mu bwoko bwa uzi inkoho zitatu zo mu bwoko bwa far zitatu zo mu bwoko bwa mugobore imwe ya elkat ibisasu ntezwa ntoki ijana na mirongo ine na bitatu ibikono vy'amasasu vy'inkoho zitandukanye mirongo itanu n'icenda amasasu akoreshwa ku nkoho zitandukanye ashika ku bihumbi umunani n'amajana atanu na mirongo icenda na rumwe igisasu kimwe ca bombe ibisasu bitegwa abantu bimwe bita mine antipersonel hamwe n'ibindi bikoresho bitari bike vy'igipolisi n'igisirikare mu gisata kijejwe gukinga ibiza n'impanuka hari ibikorwa bitandukanye vyaranguwe harimwo gukarihiriza ubwenge no gutabara abahuye n'amasanganya aturutse kw'ihanagurika ry'ibihe mu gisata kijejwe gukinga impanuka n'ibiza komite mpuzabushikiranganji ijeje gukinga no kurwanya ibiza yaremeje umugambi w'izorangurwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hamwe n'igitabo cerekana imigambi y'igihugu yo gukinga ibiza ihera mu mwaka wa mirongo w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika mu mwaka wa mirongo ibiri- w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ivyo byose bikaba biza vyisunga umugambi ngenderwako w'isendaye intwaza nk'aho mirongo itatu zo muri ico gisata zaronkejwe inyigisho mu bijanye no guhangana n'ibitero by'iterabwoba mu gihe izindi ntwazangabo z'ico gisata zitavye amanama y'ubuhinga yabereye mu karere no hakurya y'amazi ico gisata nyene carazimije imiriro yari yiyadukije mu bice bitandukanye vy'igihugu aho twavuga nk'umuriro wiyadukije mu biro vy'igisata kijejwe gutanga amatara n'amazi regidezo ubukerebutsi n'ubwitange berekanye vyatumye iyo miriro izima interandata mu bindi bibanza nivyo none kaya bica biba bike ubushikiranganji bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe burashimiye bimwe bivuye ku mutima ubuyobozi bw'ikibuga c'indege mpuzamakungu ca bujumbura hamwe n'ishirahamwe riraba ikivuko ca bujumbura global port services ku ntererano batanze mu kurwanya iyo miriro igihe yaduka bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga tukivuga ku burundi umunyamabanga mukuru wa leta y'uburundi akaba n'umuvugizi wayo filipo nzobonariba ari kumwe n'abandi bavugizi batatu b'inzego za leta bagendeye umupaka wa gasenyi nemba mu kirundo aho babonaniye na bamwe mu baheruka kwirukanwa hamwe n'abahunguka bavuye mu rwanda ku birukanwa nzobonariba avuga ko ababikora berekanye umutima w'ubunyamaswa ku bahunguka batorotse umuvugizi wa leta yagiriza ishyirahamwe ryitaho impunzi hcr ko rifise uruhara mu kutorohereza abashaka gutahuka bavuye mu rwanda ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze muri urwo rugendo filipo nzobonariba umunyamabanga wa leta y'uburundi akaba n'umuvugizi wayo yagendanye n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu umuvugizi akaba n'umwunganizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano izo ntumwa za leta zabanje gushika ku mupaka kuraba aho abahungutse canke abirukanwa bashikira mu nyuma zica zibonana na bamwe muri bo umunyamabanga mukuru wa leta yabanje kubwira abo banyagihugu icatumye bahaguruka abakuru bacu bara leta baradusabye yuko tworonda nk'akanya tugasimba koko tukabibonera amaso mu yandi ntibave bavanwe mu kwagushikuza kw'abanyamakuru mugabo sindababesheiko ndabageza ngo barashikuza mugabo umuntu arakubwiye ati menga byo twumvise miradiyo ati muraraba neza nkeka bagombye gushiramwo akunyu kuryoshya inkuru muri uko kurondera inkuru z'imvaho izo ntumwa za leta zumvirije ubwa mbere abahungutse rero nararebye ukuntu dufashwe usanga dufashwe nabi ku buvuzi ubufasha bwose bwaho bwa ni ikintu kigoye kabisa ndebye mu myaka mfite rero usanga byose kimwe reka ngende inzo iwacu kwa nkombeho uwo muryango nawusizeho kuko nta kuntu ari kuwuza naraturutse naramenye nyine mwikambi mu ijoro aba- aba- abarongozi bo bakora mu- muri aseyeri nibo ubwira ko ushobora gutaha bakanka ari umurundi mugenzi wawe umubwira ati dutahe ataza kukwitwarira bagaca bagufunga mu nyuma zumviriza abirukana ibibazo ni ukuvuga ngo umurundi abaha muri u rwanda adafite ibyangombwa by'irangamu- by'irangamuntu abona ubwenegihugu agomba iherezo kuzotaha bakatugisha n'inama bakatubwira ati mwebwe ntaho muri kuko nimufite uburenganzira bwo kuzosezerana n'abagore banyu babirukana bamwe bavuga yuko ngo Burundi ngo bushobora ngo kuba bwotera u Rwanda ntabo twigeze twumva ariko bavuga ko bashobora kuba bocumbikira abarimo kuva mu Burundi ngo bagacumbikirwa na bene wabo twarashobora kuba turyamye mu nzu bakwirukana babanje kureba mu nzu yuko nta murundi yoba wundi yoba arimo cyangwa nk'umusirikare nyine wo mu Burundi bakajya kuhasaka hose abagiye barirukanwa bose bagiye baravuga ko ibyo bari batungiye muri ico gihugu ataco batahukanye hari n'abavuze ko babanje gufatwa nabi mu gitondo tukazinduka dukubitwa twajya kunya tukagenda makeri kucya twavayo tukagenda n'ubundi makeri tugakubitwa cyane rwose werega ngo mwatwibone ngo ngo mwarufashe ngo mutarashe nzobona riba avugira leta y'u Burundi avuga ko umutima indongozi z'u Rwanda zeretse abarundi utandukanye n'uwo u Burundi bweretse abanyarwanda muri kahise murazi imyaka twamaranye n'abanyarwanda babo bakazi no mu Burundi bakahavyarira bakahubaka amazu bakahatungira amatungo umwaka basubira iwabo bagiye nk'abantu kuko abarundi dufise umutima runtu nta mutima w'ubunyamaswa du- dufise cyo gituma rero atawovuga ngo mu kudusubiza mu ndumane batweretse umutima nk'uyu nkeka ari wo bafise mugabo ntitwibaza ko abanyarwanda bafise umu- bose umutima nk'uyu mu biriko biraba HCR ntiyera mu maso ya leta y'u Burundi niko kuyitera kamo batera kamo bareke kubandanya bipfuka mu maso bigira impumyi ku bintu bikorwa izuba riva abarundi muri abo bahungu batorotse batubwiye ingene barinze gutoroka bene bikingi bisaka kugira baze batubwiye yuko arabiyarikije kuva mu mwaka uheze base kurekuramwo n'umwe ariko ntibyumvikana ingene abarundi bagiye mu rwanda ku gushaka kwabo kuja gukorayo guca akazi kubakana n'abanyarwanda kuko abanyarwanda bagize n'abarundi bagomba kwibera mu mahoro mu rwanda birukanwa bunyamaswa ukamenga hagisere ntibibona ntibyumvikana ingene boreka abagomba gutaha mu mahoro bobabuza gutaha hagisere ikabijamo ikababuza kandi bikirarorera abariko birukanwa bunyamaswa nk'uko umenga mu burundi si igihugu kirimwo amahoro ku ruhande rwa leta y'u Bujumbura kwirukana abarundi bagirizwa ko bacumbikiye inkozi z'ikibi ni ugwitwaza Filipo Nzobonariba avuga ko uwakoze amakosa ashikirizwa ibiro vy'abaserukira igihugu ciwe imbere yo guciribwa urubanza hakurikijwe amategeko y'igihugu yakosherejemwo gushika uno munsi ibiharuro bitangwa n'intara ya Kirundo vyerekana ko abarundi baharugwa mu bihumbi bitatu bamaze kwirukanwa mu gihugu c'u Rwanda kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze ijana na mirongo itanu nabo bakaba bamaze guhunguka muri ico kiringo nyene bavuye mu gihugu c'u Rwanda intara ya Kirundo ikamenyesha ko abo bose bahunguka babanje gutoroka ikambi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc mu gihe hasigaye iminsi mike ngo perezida w'igihugu c'ubushinwa Xi Jinping agirire urugendo rw'akazi mu rwanda ibihugu vyombi birashima ugufashanya kumaze imyaka itari mike hagati y'ivyo bihugu bikavuga ko bizobandanya gukorera hamwe cane cane mu rugamba rwo kugwanya ubukene mugenzi wacu eric bagiriwe ubusa ari kigali mu rwanda niwe yaduteguriye inkuru iminsi isigaye irebarerwa ku ntoki ngo perezida w'igihugu cy'ubushinwa bwana Xi Jinping asesekare ku butaka bw'u Rwanda mu ruzinduko rw'akazi ni uruzinduko azagirira mu Rwanda guhera ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri kugeza ku ya makumyabiri n'eshatu z'uku kwezi kwa karindwi kandi rufite kinini ruvuze ku Rwanda kuko iki gihugu kiri mu bya mbere bikize kandi gisanzwe gifitanye imibanire myiza n'u Rwanda uhereye ku mukuru w'u Rwanda Paul Kagame nawe ashima uburyo ibihugu byombi bibanye uku niko yabibwiye CGTN televiziyo y'abashinwa mu kiganiro cyihariye Yes, we, we have uh, with China uh, a productive uh, cooperation in the areas you have mentioned, whether it is uh, real estate, construction.
aragira ati dufitanye n'ubushinwa ubufatanye bwiza mu nzego twavuze nko mu bwubatsi mu buvuzi mu burezi dufite abakiri bato basaga igihumbi biga muri za kaminuza zitandukanye mu bushinwa by'umwihariko mu bumenyi n'ikoranabuhanga kandi dukomeje kubona ibyo byiyongera no mu Continue to see buhinzi that grow. So even in agriculture, again, as you said, mu kiganiro ambasade y'ubushinwa mu rwanda yahaye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru bwana henry rao hongwe uhagarariye ubushinwa mu rwanda yavuze ko uruzinduko rwa perezida w'ubushinwa mu rwanda ruzagira inyungu ku rwanda I do hope by this presidential visit, by this
ati nizeye ko muri uru ruzinduko rwa perezida n'ahandi hazagenda haboneka umwanya dushobora kuzamenyekanisha birenzeho inganda zo mu rwanda n'ibyo mu rwanda tubyereka abaguzi b'abashinwa rero dushobora gufatanya muri urwo runyurane rw'ibiva mu rwanda bijya mu bushinwa tugateza imbere ibikorerwa mu nganda z'u rwanda the industrial products made in Rwanda.
mu rwego rw'ubucuruzi biragoye kumenya umubare wa nyawo w'ibiri ku masoko yo mu rwanda bituruka mu gihugu cy'ubushinwa ariko nanone nta wabura kwemeza ko byiganje bwana benjamin kangabo twamusanze mu iduka pick and go ry'imyenda n'inkweto mu mujyi wa kigali yabwijwe irya amerika ko amaze imyaka itatu arangura mu bushinwa kandi afite impamvu asobanura yagize amahirwe yo kugenda mbyinjiramo nkagenda nkareba i bugande nkareba muri tanzania nkareba muri kenya ugatangira uharangurira ariko iyo umaze amezi atandatu uribaza ati aba bo ati inganda zikora bagasanga nabo bazikura aho ngaho mu bushinwa akavuga ati reka nanjye ntere intambwe njye- abe ariho njya kubizana kuko ubona ku giciro cyo hasi kurushaho bityo akaba ariyo mpamvu yatumye umuntu ajya kubizana mu bushinwa uretse kuba uyu mucuruzi avuga ko ibiciro biri hasi mu bushinwa ngo banigirayo byinshi abantu bashobora gutekereza ko icya mbere bifasha wenda ari nko kunguka ayo mafaranga ariko hariya muri kiriya gihugu cy'ubushinwa hungukiramo ubwenge cyane ko byonyine uburyo ki bakora butandukanye n'uburyo ki abanyarwanda dukora bariya ni abantu bakora cyane kandi agahora bafite ikintu cya creativity bahora bahimba bahimba kubera niba navuga ko ari kompetiyo ubwabo iba iri hejuru ariko bahora bahimba uko ugiye usanga ikindi gishya bagira bita canton fair ugasanga ni ama exposition uhungukiramo ubwenge cyane imibare itangwa na ambasade y'ubushinwa mu rwanda iragaragaza ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ibicuruzwa byinjiye mu rwanda bituruka mu bushinwa byari bifite agaciro ka miliyoni zisaga ijana na mirongo itanu z'amadolari y'abanyamerika mu bicuruzwa by'ibanze u rwanda rwohereza mu bushinwa birimo ikawa icyayi n'amabuye y'agaciro kugeza ubu kandi ubushinwa bukunze kugaragara mu rwanda mu bikorwa by'ubwubatsi ikoranabuhanga ubucuruzi ubuhinzi n'ibindi abarangura mu bushinwa baturuka mu rwanda bakifuza ko imibano ku bihugu byombi yakomeza kuba myiza igihugu iyo kikurusha iterambere cyane urabanza ukakiga mu kukiga bwa mbere ni ukwiga urwo rurimi rwabo naje gusanga abashinwa atari bo bakagombye kwiga icyongereza ahubwo ari igihe bakagombye kwiga igishinwa kugira ngo nanjye bimfashe muri bizinesi yanjye ko niba kiri mu bihugu bya mbere bibiri bikomeye ku isi mu, mu by'ubukungu nkeka ko ntabwo cyaba ari ikintu cyiza twakora uko dushoboye ku buryo uwo mubano utacika imibano y'ubushinwa n'u rwanda imaze imyaka mirongo ine n'umwe biteganijwe ko mu ruzinduko rwa perezida w'ubushinwa bwana Xi Jinping mu rwanda hashobora kuzabaho gusinyana amasezerano y'imikoranire ku bihugu byombi ku mishinga mishya ubushinwa bukomeje kwiganza ku mugabane wa afurika kuko uretse n'u rwanda biteganijwe ko perezida w'ubushinwa azasura n'ibindi bihugu birimo senegal n'ibirwa bya maurice bwana ping w'ubushinwa agiye kugira uruzinduko rw'akazi mu rwanda nyuma y'uruzinduko rw'akazi mugenzi we bwana kagame nawe yagiriye mu bushinwa mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abagize urunani rw'abatavuga rumwe na leta barasohoye itangazo ku bijyanye n'amatora yimirije kubera muri icyo gihugu ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana abagize ihuriro ry'abarwanya ubutegetsi bwa kabila bavuze ko batazitabira amatora niba bimwe mu byo basaba nko kureka gukoresha imashini z'amatora ndetse na kabila ntiyiyamamarize manda ya gatatu bitubahirijwe itangazo bashyize ahagaragara riragira riti dukurikije uko ibintu byifashe kubera imigambi ishotorana y'ubutegetsi bwa kabila yica imitegurirwe y'amatora ikabangamira ituze ry'igihugu n'akarere twe rwose ntituzajyana n'ubu butegetsi mu matora bugamije guteza akaduruvayo mu gihugu binyuze mu matora afifitse twe nka assemblema turasaba ko perezida atazahirahira arenga ku biteganywa n'itegeko nshinga n'amasezerano ya saint sylvestre ngo yiyamamarize manda ya gatatu iri huriro riyobowe na felix cisekedi ukuriye ishyaka udps rigizwe n'amashyaka menshi atavuga rumwe n'ubutegetsi kimwe n'imiryango itegamiye kuri leta barwanya kuba perezida kabila yakwiyamamariza manda ya gatatu kandi atabyemererwa n'itegeko nshinga nyuma y'uko asoje manda ze ebyiri mu byo abagize iri huriro basaba harimo no kutazakoresha imashini z'amatora cyakora perezida wa komisiyo y'amatora muri kongo yavuze inshuro nyinshi ko hadakoreshejwe izi mashini bitazashoboka ko amatora aba ku itariki makumyabiri n'eshatu kuboza uyu mwaka nk'uko ingengabihe y'amatora ibiteganya hasamburema irasaba ko imashini z'amatora zitazakoreshwa kuko zidateganywa haba mu itegeko nshinga mu itegeko rigenga amatora yewe no mu ngengabihe yayo iri huriro kandi risaba rishimitse ko komisiyo y'amatora seni ihabwa imbaraga hinjizwamo abahagarariye ishyaka idps nk'uko amasezerano ya saint sylvestre abiteganya iri shyaka rishinja urihagarariye muri seni kuba yarahindutse igikoresho cy'ubutegetsi bwa kabila rigasaba ko asimbuzwa kuri bo abantu bagera kuri miliyoni icumi bakwiye kuvanwa kuri lisite y'itora kuko batabaho bakaba bajya kungana na kimwe cya kane cy'abibaruje kuzatora bose ubugenzuzi bwakozwe n'impuguke z'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa bwavumbuye ko abagera kuri cumi na gatandatu ku ijana nta bikumwe cyangwa imyirondoro yabo biriho basaba ko byakuzuzwa neza abarwanya ubutegetsi bwa kabila banasaba ko imfungwa za politiki zose zirekurwa moyize katumbi n'umwe mu bakandida bamaze gutangazwa ko bazahatana kuyobora igihugu ariko itsinda rye ntiryashyize umukono kuri iri tangazo radiyo ijwi ry'amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki icyenda z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka perezida wa eritrea esayas efwerki kumwe n'umushikiranganji mukuru wa etiyopiya abeyi ahmed bafashe ingingo yo gukemura ibibazo ibihugu byabo byari bifitaniye haciye imyaka mirongo ibiri mu gupfundika amasezerano y'amahoro inyuma y'imyaka itanu eritrea yiyonkoye kuri etiyopiya biciye mu matora ya kamarampaka yo muri mirongo icyenda na gatatu ibyo bihugu byombi byari bifise imigenderanire myiza yamara muri mirongo icyenda n'umunani harabaye kutumvikana ku bijanye n'imipaka kugeza aho ivyo bihugu bija mu ngwano yahitanye abantu ibihumbi mirongo umunani ico cuka kibi caheze mu mwaka w'ibihumbi bibiri ariko ivyo bihugu vyabandanyije kutumvikana ku bijanye n'aho imipaka yabo yagera uretse uko kutumvikana gihe kitari gito amasezerano y'amahoro bapfunditse vuba azogira akamaro kanini kuri ivyo bihugu vyempi etiyopiya ni igihugu kitagira ikivuko rero kugirana imigenderanire myiza na eritrea bizogifasha gushobora gukoresha uruzi mer rouge imwe mu nzuzi zikoreshwamwo urudandazwa rukomeye ku isi hagati ya aziya ibihugu vya buraya n'umwonga wa suez eritrea nayo izoshobora guteza imbere ubutunzi bwayo bwasinzikajwe n'intambara yabaye na etiyopiya ubutunzi bwifashe neza ubutunzi butifashe neza bwatumye abantu benshi bava muri icyo gihugu umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga mike pompeo yasohoye urwandiko ruvuga ruti amerika irashima ingingo yafashwe ku itariki icenda z'ukwezi kw'indwi hagati ya eritrea na etiyopiya izohagarika icuka kibi cyari kimaze imyaka mirongo ibiri hagati y'ivyo bihugu pompeo yongeye ko ati turashimiye umushikiranganji abiye wa etiyopiya na perezida isayas wa eritrea ku butwari n'ubuyobozi bwiza bwatumye abanyagihugu babo baja mu nzira y'amahoro iterambere n'ihinduka rya politike ugushira ibintu mu nzira nziza hagati ya eritrea na etiyopiya bizofasha abanyagihugu kuja hamwe bakagira ivyiyumviro bimwe mu bijanye na politike ubutunzi n'iterambere hagati yabo ati leta zunze ubumwe za amerika iriteguriye gushigikira ingingo yafashwe n'ivyo bihugu ikongera igatera intege impande zompi kugira zibandanye zikorana ku mugaragaro kandi n'ukwizera mu minsi iri imbere amahoro hagati y'ivyo bihugu azofasha gutsimbataza umutekano muri ako karere yongere ateze imbere ubutunzi bwa afurika n'akarere ka mer rouge
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.